say the king no get luck for yoruba women he never marry yoruba like the okay may i read first comments before we read this one may i be one read so now the screenshot now the see the person said also the king found out that Naomi is an evil girl, but she kept it a secret. This Oni is fond of marrying no Yoruba women. The previous wife was found was from Hello guys welcome back to my youtube channel thank you very much for watching if you haven't subscribed please consider subscribing If this is your first time, God bless you. If you are my returning subscribers, thank you very much. Today, I take my smoothie. And my ninth food be the smoothie. Waiting, dey happen for inside the palace of Oni of Ife. Insiders plenty may they dey bring ogbonge gist may dey happen for inside the palace come join waiting dey for social media make some people say e no get as e take consign us make we no dey talk about Ooni of Ife matter why we no go <laughs> talk about the matter matter may e come public but we dey see korokoro now una say e no get as e take consign us e get as e take consign us e really really get as e take consign us e sure why you go say e no get as e take consign us matter may e come public May everybody dey see You no get as e dey concern us just because na your king we go talk am just the way we dey talk about another king yes just the way we dey talk about nigeria the matter come social media then we must talk am so make i give una another gist for inside this dia matter This one na the screenshot may i did and i want make we analyse am because some people dey here say they no wan hear about this matter but una go hear the bitter truth because e con be like say insider dey for the matter if na your first time make you dey view our video be this abeg you be from um oh, this ife or you be yoruba you no dey like me dey talk about your palace matter abeg no vex fit skip this video find another of our videos make you go like for here na everything all round we dey talk as long as e come social media no be public no be private something uh -huh. This my smoothie make i turn small again more than no i dey turn and dey sip am dey drink abi dey eat abi dey sip am no be water be this i no dey sip this kind thing maybe e like akamu <laughs> smoothie na my original ogbonge food like baby na i be hmm e full o e full this blender na me dey turn am dey turn am dey finish am e don remain small now i go finish am fast so my people you get wetin they happen for inside palace they say the matter plenty today una oh, they say the queen wife ah, the queen wife no the king wife the only wife only of Ife In oh, wife the young wife now make Naomi made dem say don't come out. be like say never come out. be like say they dey eh, this that matter plenty we go break them into place today una oh, they say the lady na igbo woman say she no be yoruba say the king no get luck for yoruba women he never marry yoruba like the okay may i read first comment before we read this one may i be one read so now the screenshot now the see so the person said also The king found out that Naomi is an Igbo girl, but she kept it a secret. This Oni is fond of marrying no Yoruba women. The previous wife was found was from Edo State, and now Naomi is Igbo. Atuna de Yera. mojo Mọ́jọ́bá o make i come read the another comment now na the see again the now the Oni has dumped Naomi since six months ago because Naomi lied to him. Naomi is an Igbo born and raised in Yoruba land. Naomi is an Igbo born and raised in Yoruba land, but she pretended to be a Yoruba girl. Secondly, Naomi has already given birth to a secret child, and the king can never marry any lady that has already had a child. The king has moved on with his life. So I advise Naomi to also move on and stop hearing people to come online to deceiving the public that her marriage with Oni is still intact una don see am no be me right now. uh -huh. this very person an insider any video about king and uh, um, naomi the queen the olori any video about these couples please try to check comments make i call the person name sef in fact i no go even blank this person name now una need to see the real person yes you no need to blank because the person no dey shake na insider i dey very sure say no be real name na e take open youtube channel take get email na the name i no go blank so as you dey read am with me so definitely you go dey see the name the name of the person na the real queen of virginia the real queen of virginia na be the name of the person so any video try to check any videos at all about king and queen these two king and queen no be any other king and queen these two people you go see this person dey comment for there steady about this king na insider na person may know them no be say mistake so this na debate on my youtube channel now me more than 100 comments under five under one hour my upload this video under one hour i uploaded this very video may i read this comment from more than 100 comments Don't they, dear? now they did. if you see the comments them eh This very person ready to reply everybody ready to that is no be say the person na insider the person e know every every for there and i no come know whether this person get some some quarrel with the eh, you know say summer don come orisirisi insect dey fly here and there anyway never mind i no come know that this person get quarrel abi get problem with the Ooni wife whether na Ooni girlfriend abi na Ooni suppose wife to be abi whether na only i no understand whether the person na woman i like oni i no know but i just dey because or whether na just truth sayer or truth seer im e be and e dey stand for truth e dey like to comment for any video that concerns these two people because any video may concern these two people this Oni of Ife the great king of Ife land in fact na even the king of the whole Yoruba na him don be himself na him be the first number one king So any video may concern the great king Oni of Ife and im wife dis very person dey come dey chook mouth for inside steady people many people say make we mind our business say no be their business no be our business say na their way anything they wan do you no get as e take concern us say we no go put mouth who we be but they don forget say dis na public figure people the king na public figure man and a civilized person no be like other kings may no know anything no go school they just give them crown like uh, inherit yes the inheritance, am inheritance like now i wan talk like yes king kingship anyway na inheritance like all this one may oh, no, understand wetin i talk this one a civilized person na public figure so and the matter come on here if you no come on air we no go dey talk am if na private business say dem suppose keep am secret well we go sit down here dey talk about am so if we dey talk about am like this make una no dey vex like you no get respect no talk about the king like that leave there. it's their personal business and eh, this that no be their personal business we go talk about am you know why because na woman be dem be number one because if you go google now type oni all these insects for this uh, summer don come omo na and i come open door down maybe na him cause am o <laughs> my door dey open everywhere hot e be like nigeria weather go google type Ooni of Ife and him him first him second wife the Edo lady their matter plenty for social media this one now plenty and this na the third wife make this man dey get the number third wife e don get first get second and the third be this young one that maybe like say they no dey again they no dey people say they no dey people say dem don separate but the the queen dey come out say their marriage dey intact nothing happen she sef no go like make people know say their marriage no dey again or maybe she dey pray make the marriage come back whether e don scatter or no no allegedly o. Oh maybe she dey pray make everything come back she no go like to who go come in in marriage later go come eh eh kukuruku everybody mother come oh eh my marriage just scatter oh i never hear am i never hear am everybody go dey hide una know women especially we dey shame for all those kind thing and uh, una know very well say dem say na she by herself see prophet uh, prophecy say god send her make she go tell the king say na she be the next wife she con go tell the king say king o oh, god send me to you o oh, say you must marry me oh, na me be o una no dey matter so that kind of person make she admire the king like the king con go see god con send am whether na she send herself then she con come tomorrow say eh the marriage is over no nah, it's difficult so but people more na know the verse. say we talk about these people i don't know why some nigeria people we like to carry problem wey no be our own like this like these people are public figure wetin be your problem because you come dey attack us more no dey talk about them why we no go talk am dem be your king They be also our king we respect them for the society but when um, when the matter come on air many people dey talk about them then wetin am be is their private issue is their business no if na their business private we no go see am for google go google now type their matter berekete for there abeg una no go go meet those people now dey worry them oh, because they are uh, website owner those people fit do anything they fit talk the matter but we more be all these small small roadside bloggers <laughs> we no fit abi ah nigerians when we go learn know say these people <tsk> I beg, i don't read that for una una don't see about by una sef say no be me no be me put am for there i don put the name there and when I go see this video i dey upload this video now this person must think comment any video about Oni of and im wife the person balance there see am ah, see the comment again and the name clearly the real queen of Virginia the real queen of Virginia the Oni has dumped Naomi since six months ago because Naomi lied to him. Naomi is an Igbo girl born and raised in Yoruba land, but she pretended to be a Yoruba lady. Secondly, Naomi has already given birth to a secret child, and the king can never marry the, any lady. The king can never marry any lady that has already had a child. The king has moved on with his life So I advised Naomi to also move on and stop hearing people to come online to deceive the public that her marriage with Oni is still intact. When I, hear, when I see her, it's not with me. When I see the name, I go to free myself. I go leave the name open. Yes, we gonna see say not be my, not be me. Just sit down the forged stories, and make I read the first one again for when I see her now. When I see then we close for today we close the chapter una remember to pay una tithe and offering at the end of this video drop your comments leave your comments and then your tithes leave them too very important yes after message after sermon for church abi after they give una sunday school message abi Now, they how una dey call am no say i no dey go church again sermon abi how they dey call am una must pay tithe Someone una pay tithe. Mm. Also, the king found out that Naomi is an able girl, but she kept it a secret. This Oni is fond of marrying non-Yoruba women. The previous wife was from Edo State, and now Naomi is able. Kabiyesi Mojubao. <laughs> Now Yoruba person without being told, and na woman without being told, now this person will be. The real queen, Now woman, but I don't know whether she be babe, whether she be the king first wife because this wife now now the third wife making king get. E don't get first, e don't get second. The second na the Yoruba, the Edo lady. This third now, then they say naibu, say she no be original Yoruba, but it e no really matter sha as long as he like her, No be the king of uh, wetin the name of this king go? This one may go marry Jamaica lady wetin be the name of that kingdom make go marry jamaica na no na make the jamaica woman now the matter dey for social media say the king dey the king do like this na scammer na this na this we know the matter na so wetin if i no know why we dey ourself black uh, yoruba igbo e, matter but anyway as a king he go marry from im hometown but this wetin be name of this palace i don forget e marry jamaica woman ja if no be say the jamaica woman get big eye for money she for still dey there till today ja wetin come happen so far we be black no be king of um, uh, <laughs> king of owo uh, na him marry the jamaica and another king again hey eh, i don forget the for delta state oyibo woman na him marry as as him wife eh, if na foreigner okay fine una go dey happy our king marry foreigner go dey do hand but when he marry naija igbo marry delta eh no be yoruba e matters but foreigner e good ah we hate ourselves more than the way the way people hate us na go dey say racism racism racism but we by ourselves we racist ourselves more than people racist us it doesn't matter and uh, the king don born before and the queen don born before the king never born before the the king get pikin men na 23 years old according according to allegedly he get 23 years old pikin He don born before if you come marry who don born one pikin before e mean at least that one show say the woman dey fertile she get possibility to born pikin any big deal dey there i no see anything like big deal and the king make him check himself well first wife go second third only you na waka come only you dey change woman like boxers like a rapper e no make sense you, be king go, oh. you no be king go. Oh. e really matter say person go dey change woman here and there anyway king get possibility to marry millions and change women like dem like king african kings dey enjoy if you see south african king e get hundreds of wife na him dey choose wife every year fine fine dey go clean breast everything go gbagagbagan na their luck congratulations to them and they can't take the advantage of the poverty for the system because if you marry them you go chop food you go become famous you go wear good clothes nobody may not go wan marry them everybody wan become wan dey hang im hand for sky people go dey help am carry bag everybody like that kind of life the king may check himself too first wife bam second wife boom third wife now na don dey digidigi oda na don comot o nobody know as this person say they know dey again and the girl just they try to warn but my dear we no know we no know so leave your comments in the comment section tell me what you think about this gist of today this now gossip gist gossip yes this una know say we like gossip for this place and uh, we they like to flow free free we need dey dey no side we dey balance matter as we can we dey try some people love us for our truth our boldness me i no see matter man i no go fit talk i go talk am patapata una go type type type long comment e no concern me me i don drop my video i don comot i go go find the next video do use dey there dey suffer the type time make you take watch video go find another video make you watch learn wetin you fit learn comot you type hundred minute comment you think say me i get time to read all those na comment make be like where dem dey go look for work for job application you go write your age your your address everything how you good how you no good for long foolscap paper me go read am i no get time any comment me don pass like this i no dey read i no no be me and una some go write am even long full every year sef you no go even understand wetin dey dey write just because of the vaccination wey dey their belle may e no concern you no be you be king no be you be queen you carry person load for head like uh, eh, gala dey see am see am see carry person load for head like this heavy load go dey waka you na you go fall me i don drop my own comot i dey find another chapter to give una when you carry heavy load put for your head like this your your own you e no concern me dey drop your comment some go say fake news because e concern your land e concern your kingdom e concern your oba you say na fake news if na another person own na real news una think say their matter no dey social media go and check you see the matter no be we dey bring am no be we dey break am and the news don already break come broke so we dey bring the pieces of the news come here come sit down analyze am to our knowledge and understanding they are human being they no be ghost they be people we go talk am hmm no get headache no hit your head for wall stable lis ten or skip the video Then you go go drop comment may you offend people and the king no know you the palace no recognize you even for the yoruba kingdom you are not recognized but if they drop you come come they comment no <tsk> na go sit down jare my people make i stop am for this young young na only me na just waka come thank you very much leave your comment in the comment section god bless everybody and bodies mm, abeg please share this video mm, if you like please consider subscribing if you haven't already Apple subscribe and give this video thumbs up before you leave this place thank you very much my lovelies god bless you guys so much i really appreciate you guys are amazing thank you ciao